VOA'n dhaabata televezyiinii reediyoo fi intarneetii irratti waan addunyaan keessa oolte bulte afaan 45 caalaanitti VOA waraana addunyaa lammeessoo irra jalqaban ammallee afaan oromoo waliin afaan 45 caalaan oolummaaf bulte addunyaa biyyatti bulchiinsi pirezidaantii Tiraampii fi bulchiinsi VOA dhiyoo tana dubbiin wal qoqqooluu jiran maanta maan ta'e bulchiinsi VOA nu dhugaa akkuma isiin jirtuun irrallee gorsu nu himnaa jedhe bulchiinsi pirezidaantii Tiraamp kan irratti maan jedhe tujubeen nutti.
murtii cimaa ta'e kan murteessu hooggana olaanaa oduuwwan raadiyoo sagalee ameerikaatiif oduuwwan dhokatan ifa baasuun barbaachisaadha haleellaa fulbaana kudha tokkoo kan lammiiwwan ameerikaa kuma lamaaf dhibba sagaliif torbaatamii torba galaafatee hedduu madeesse guyyoota kudhan booda michuutti dhiyoo kan osamaa billaadiin kan ta'e kan afgaanistaan keessa dhokatee ture ullaa omar raadiyoo sagalee ameerikaa tajaajila paashtoof wajjin gaaffiif deebii geggeessuuf gaafate. kan yeroo sana yeroof daayirektara raadiyoo sagalee ameerikaa turan miirna wiith woords gaazixeessonni lama hoogganaa taalibaan hubachuuf rakkisaa ta'e kana haleellaa fulbaana 11 afgaanistaan keessa taa'e akka inni qindeessuuf binlaadiniif nama dahata kenne bilbilaan gaaffiif deebii akka geggeessan ramadanii turan garuu ennaadhuma sana aangawoonni bulchiinsa buush raadiyoon sagalee ameerikaa oduu kana hojjechuuf qophaa'aa jiraachuu hubate. wiitwoors ministirii haja alaa ameerikaa biraa bilbilamee fi yoo gaaffiif deebii omar kana qilleensarra oolchite kun of wareegu siyaasaati ergaa jedhu argatan bulchiinsi buush mirga dhaabii raadiyoo sagalee ameerikaa oduu madaalawaa qabu dabarsuuf qabu utuma kabajeefiyyuu aangawoonni raadiyoon sagalee ameerikaa waan diina jajjabeessu jedhanii yaadan akka inni hojjetu barbaadan jechuudhaan kan yeroo sana dubbiimaa ministirii haja alaa turan riichaard bawuchar. gaaffiif deebii dhiyeenya geggeessan irratti dubbatanii jiran raadiyoon sagalee ameerikaa dhaabbata sabaa himaa hedduu kan mootummaan deeggaramu yoo ta'u torbanitti afaanota afurtamaa oliin uummata miliyoona dhibba lamaaf miliyoona saddeettama dhaqqaba seenaa galmeeffame kan ennaa waraana addunyaa lammaffaa kan qabu dhaabbati kun koongiresii biraas oduu haqaaf madaala isaa eege akka dabarsuuf eeyyama qaba. haa ta'u malee kurna hedduuf muddamni waayit haawusiif raadiyoo sagalee ameerikaa gidduu waanuma baratame sababiin isaas irra hedduu bifa addaa kan qabu hanga tokko to'annoo qaama alaarraa walaba kan ta'e dhaabi kun yeroo hedduu oduu cimaa kan dabarsu dhaabbata oduu walakkeessa biirokiraasii bal'aa kan mootummaa federaalaa gidduu jiru. baatii darbe pirezidaanti doonaald tiraamp hoogganoota isaan dura turanitti makamuudhaan gabaasaawwan oduu raadiyoo sagalee ameerikaa qeeqanii garuu haala cimaadhaan ture raadiyoo sagalee ameerikaa biraa waan dhiyaatu yoo dhageessan jibbisiisaa biyya keenyaaf waan jibbisiisaadha jechuudhaan tiraamp innaa eebla kudha shan roos gaardan keessatti dhimma koronaa laalchisee ibsa kennan dubbatan himannaan tiraamp dhiyeessan bifa lama qaba inni jalqabaa raadiyoon sagalee ameerikaa galmee chaayinaa falmisiisaa ta'e kan mootummaan biyyattii daariqa yookaan infekshinii vaayirasii koronaa ilaalchisee fayyadame kan dhaabbati oduu hedduun falmii irratti dhiyeessanii inni lammataa immoo pirezidaantichi hoogganaa haaraa kan sabaa himaa addunyaa yuunaayitid isteets kan VOA jalatti argamu to'atu moggaasuu dhabuu isaaniitti mufachuu isaaniiti waggaa lamaa oliif moggaasuu hoogganaa kanaaf deemokiraatonni sanatii keessa jiran gufuu natti ta'anii jedhan. Tiraamp kana dura sabaa himaalee mootummaa kanneen safuu yookaan qajeelfama ofii isaaniif kan deeggartoota isaanii hin deeggarre to'achuu dhabuu isaaniitti mufachuu dubbatanii turan. Baatii sadaasa darbee Tiraamp akka jedhanitti faallaa dhaabolee oduu kijibaaf haqa hin taane dabarsan kan akka CNN dhaabbachuudhaan biyyi kun hagam gaarii akka taate addunyaatti kan himan caasaaleen oduu mootummaan geggeeffaman akka uumaman yaada dhiyeessanii turan. Haa ta'u malee. akkuma gaaffiif deebii mullaa omar waliin geggeessameef fakkeenyota kabiroo tuqamanii tiraamp pirezidaantii gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaa qeeqisa jalqabaa miti dhaabbati sabaa himaa kun waayit haawusiin ramadamuyyuu qabiyyeen oduu gaazixeessummaa isaa akka seerri jedhutti madaala isaa eeguu qaba kan pirezidaanti tiraamp televiziyoona irratti dhiyaachuun qeeqan yookaan barruu waayit haawus irratti jalqaba baatii kanaa raadiyoon sagalee ameerikaa olola chaayinaan weerara vaayirasii koronaa laalchisuun galmee itti fayyadamte ol kaasee afarse jechuun mannaa addaa dhiyeesse raadiyoon sagalee ameerikaa immoo deebii akka ittiin kennine waayit haawusiif ministiriin dantaa alaa tolen jedhiin hafan daayirektarittiin raadiyoo sagalee ameerikaa ammaandaa baneet himannaa kana fudhatama dhabsiisuudhaan VOA'n gabaasa madaalasaa eege kan dhugaarratti hundaa'e dabarsuuf tattaafata malee ergaa eenyuyyuu ol kaasee hin afarsinee jedhan. dhugumatti VOA'n odeeffannoo dogoggoraa kan mootummaan chaayinaa kenne yeroo digdama ta'u saaxiluusaa koreen oduu gabaastotaa kan freedom of the press jedhamu beeksisee jira imaammat raadiyoo sagalee ameerikaa hagas kan qaama kamiifuu hin baabsine hin turre erga dhaabbatichi bara 1942 keessa oduu madaalasaa eegeen olola naaziitti duuluuf hundeeffame qabee kurnaawwan jalqabaaf gabaasaaleen raadiyoo sagalee ameerikaa aangawoota mootummaan mirkanuu argatee jira innaa bara bulchiinsa keenedii yeroo lola qabbanaa'aaf waraanni niwukilaraa jalqabuuf itti dhiyaatee ture akkasumas muddamni cimaan tokkummaa sooviyet yuunaayitid isteetsiif kuubaa gidduutti uumamee ture bara 1962 raadiyoon sagalee ameerikaa mootummaadhaan to'atamaa ture jechuudhaan yuunivarsiitii kaalifoorniyaa gama kibbaa mana barnootaa gaazexeessummaa anberg akkasumas kitaaba waraana qabbanaaf dhaabolee odeeffannoo yuunaayitid isteetsi jedhu barreessan niikolaas kool dubbataniiru dhaabbata odeeffannoo yuunaayitid isteetsi to'aturraa aangawaa bulchiinsaatu raadiyoo sagalee ameerikaatti ergama ture jedhan kool barreeffama gabaasaalee maraas isaantu raggaasisa ture akkaataan hojii sunis ennaa kachachala malaammaltummaa wootargeet kan pirezidaant riichaard niiksaniin bara 1974 aangoo akka gadhiisan taasise sana laaffataa godhe kool akka jedhanitti gaazexeessonni raadiyoo sagalee ameerikaa kanneen balleessaa pirezidaantichaa ilaalchisee qorannaa geggeeffameef gabaasi bal'aan haa dhiyaatu jedhan dhaaba odeeffannoo yuunaayitid isteetsi kanneen oduu gaggaariin itti dabalaa akka dhiyaatu barbaadan biraa mormiin irratti dhiyaate gaazexeessonni sun kajaajilli malaammaltummaa waatargeet yoo qilleensarra oole ciminni ameerikaa pirezidaantiin ishee gonkumaa dogoggora hin hojjetu isa jedhu irratti hirkata utuu hin taane garuu koongiresiinsaa adeemsa keessa dogoggora uumame sirreessuuf dandeettii qabaachuusaa mul'isuu barbaadanii turan jedhan kuul dhumarrattis yaada innaa oduun waa'ee pirezidaantii gaarii hin ta'in ba'u inni gaarii ta'es akka gabaasamu irratti walii galame kun immoo jedhan kuul tamsaasa gabaasaalee bitaa namatti galchutti geesse akka isaan itti gabaasan. oduu har'a darbu keessatti pirezidaantiin nama badii dalage waliin waliigaltee akka hin qabneef akka hin himatamne yoo jedhu ittaane immoo mister niiksan ijoolleedhaaf waashintan diisii keessatti mana barnootaa haaraa banan ka jedhu gabaasuudha jedhan bara 1976 keessa koongiresiif hoogganoonni raadiyoo sagalee ameerikaa dhaggeeffatoota biyyootii alaa jiraniif dhaabi kun oduu madaalasaa eege dabarsuusaa mirkaneessuuf eeyyama gulaalaa imaammataa ifaa ta'e akka barbaachisu murteessan koongiresiin qajeelfama kan vo'n oduu sirrii ta'e kan qabiyyeensaa hawaasa ameerikaa bakka bu'uuf imaammata yuunaayitid isteetsi ilaalchisee ibsa ifaa ta'e kennu maxxansuu akka qabu wuxneesse qajeelfamni raadiyoo sagalee ameerikaa sunis dantaaleen yuunaayitid isteetsi kan yeroo dheeraa uummata addunyaaf kallattiidhaan gama raadiyoon qunnamuun tajaajiluudha gabaasi isaa bu'a qabeessa ta'uusaaf qalbiif kabajaa dhaggeeffatootaa hawwachuu qaba kanaaf qajeelfamoonni kun kan tamsaasawwan raadiyoon sagalee ameerikaa ittiin geggeeffamanii tokkoffaa raadiyoon sagalee ameerikaa yeroo mara utuu walirraa hinkutin madda oduu amanamaa madaalasaa eege ta'uun tajaajila gabaasaaleen voa sirrii kan haqaaf gadi fageenya qabu lammaffaa vo'n ameerikaa bakka bu'aa qaama gartokkee hawaasa ameerikaa utuu hin taane guutummaa yaada waaltaaleef hawaasa ameerikaa calaqqisa sadaffaa vo'n imaammatawwan yuunaayitid isteetsi mul'inaaf sirrii ta'e beeksisa imaammata kana ilaalchisee marii itti gaafatamummaa qabuuf madaalasaa eege dhiyeessa dhaggeeffatoota keenyaa ibsa kana kutaa lammataa boritti deebina. naamusi hojii dhaaba raadiyoo sagalee ameerikaa seera bara 1994 f bara 2016 keessa ba'een daran ibsamee jira. kunis gaazexeessonni dhiibbaa siyaasaa jala akka hin seenne akkasumas dhaabbatichi ulaagaa sadarkaa olaanaa kan gaazexeessummaa eegaa imaammata alaa yuunaayitid isteetsi kan waliigalaa waliin illee akka wal simu gaafata gulaalaan gaazexaa taayim magaazin jedhu kan duraaniif bulchiinsa obaamaa keessatti ittaanaa ministirii dippiloomaasummaa uummataa riichaard stengel raadiyoon sagalee ameerikaa dorgomtoota isaa hanga tokkotti kan adda isa godhu walaba ta'uu isaatii jedhan akka televiziyoona biyyoota mootummaa abbaa irree kanneen galma imaammata haajaa alaa yookaan qajeelfama biyya sanaa qofaa calaqqisanii raadiyoon sagalee ameerikaa sabaa himaa mootummaa yuunaayitid isteetsi miti kan akka kooriyaa kaabaa yookaan chaayinaa yookaan kuubaa yookaan immoo biyyoota kana fafakkaatanii godha miti sabaa himaa walabaati kanaaf kan vo'n uummata naannoo addunyaa miliyoonaan lakkaawamaniin kan ajaa'ibfamuuf hordofamuuf jedhan steengal gaazixeessonni raadiyoo sagalee ameerikaa gabaasaalee madaala isaa eege dabarsuun kan irraa eegamu ta'us dhaabbatichi aangoo pirezidaantii kan hoogganaa dhaaba sabaa himaa addunyaa yuunaayitid isteetsi kan vo'n jala jiru hoogganuu muuduuf mirga qabu jala jira dhaabi sabaahimaa addunyaa kan yuunaayitid isteetsi kun tajaajilaawwan caasaa sabaahimaa shan kanneen biyyoota walabummaan piresii murtaa'aa ta'eef oduu tamsaasan kan mootummaa federaalaan deeggaraman to'ata hoogganaa olaanaan dhaabbata kanaa aangawoota sadarkaa olaanaa kan paartii lamaaniirraa boordii uumame akkasumas hayyoota dhimmootii sadarkaa addunyaa waliin ta'uudhaan kan raadiyoo sagalee ameerikaa dabalate hoogganoota caasaalee sabaahimaa kanaa muuda. Tiraamp kan safuutti cichuuf qopheessaa fiilmii seena galmeessaaf daayirektara sabaa himaa aangawaa hoogganaa olaanaa dhaaba sabaa himaa yuunaayitid isteetsi kan sadarkaa addunyaa raadiyoon sagalee ameerikaa jalatti bulu akka ta'aniif maayikil paakiin kan kaadhiman bara 2018 keessa ture dimokiraatichi senatarri kutaa niiwu jersii baab mandeens dhiyeenya waayit haawusiif xalayaa barreessaniin akka jedhanitti paak. koree biraa gaaffii dhiyaate kan hojii daldala isaanii keessatti aangoo qaban dantaa ofiif itti fayyadaman dilaala mootummaa baasuu irratti rakkoo jiru akkasumas hojii isaanii duraanii akka gadhiisaniif haalawwan gaarii hin taane ilaalchisee himannaa irratti dhiyaateef deebii hin kennin jiru jedhan dubbiimtuun mister paak raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti sababaa adeemsa muudamuu isaaniirraan kan ka'e gabaasa kana ilaalchisuun deebii kennuu hin danda'an jedhan. hoogganaa qaama hayyoota kan rakkoolee siyaasaaf dinagdeef gorsa kennuu kan waashingtan foundation for defense of democracy jedhamu clifford may akka jedhanitti qeeq tiraamp raadiyoo sagalee ameerikaa irratti dhiyeessan sababaa qaba sababiin isaas namni isaan muudan raggaasisuu ilaalchisee mufannaa waan qabaniifi jedhan may daayirektarittii raadiyoo sagalee ameerikaa benetiin akka aangawaatuu bulchiinsa duraanii kan pirezidaanti baaraak obaamaa ammayyoo hojiirra jiranitti. akka nama imaammata bulchiinsa tiraamp addunyaatti beeksisuuf ga'aa hin hojjenneetti ilaalu imaammati kun raadiyoo sagalee ameerikaa irratti ibsamuu qaba yoo achi irratti ta'uu baate eessatti sana jechuun pirezidaantii irratti qeeqin dhiyaatu jechuu miti sun martinuu wal madaalanii deemuu qabu sana gochuuf gaazexeessummaa gaariitu barbaachisaa jedhan mee bulchiinsi kun kanneen amma aangoo irra jiraniin hojiin sirriitti hojjetamaan jiru jedhee akka inni yaadu ifaadha daayirektarittiin voa benet hojii geggeessituu biluumbergiif gulaaltuu gaazexaa filadelfiyaa inkwaayirr jedhamu ka turan yoo ta'u bara 2016 keessa daayirektara raadiyoo sagalee ameerikaa ta'anii kan muudamaniif yeroo bulchiinsa tiraamp kanatti illee hoogganuu itti fufanii jiru bara 2001 innaa falmiin gaaffiif deebii mullaa umar ilaalchisee ka'ee ture gaazexeessonni raadiyoo sagalee ameerikaa dhibba tokko waa'ee isaa ka dubbatan yoo ta'u dhaabni isaanii dhiibbaa jiru akka ofirraa qolatuuf mallattoo deeggarsaa walitti qabaa turan. vo'n dhumarratti gaaffiif deebii sana qilleensarra oolche kanneen isa qeeqaniifis ibsa baasuudhaan deebii kenne ummati afgaanistaan sababaan amanuuf nu dhaggeeffataniiru nutis guutummaa seenaasaa dhiyeessine jedha ibsisuun hangi tokko kan yeroo ammaa biraawun yuunivarsitii keessatti piroofeesara imaammata alaa ta'an baawuchar akka jedhanitti gam lamaanuu walitti bu'iinsarraa dhaabbatanii hojii itti fufan torbanneen lama yeroon guunne gidduutti jechuun erga gaaffiif deebiin sun qilleensarra oolee booda. wiit woors aangoo daayirektarummaa raadiyoo sagalee ameerikaa irraa kaafamanii waayit haawusiin kan muudaman roobert riiliin bakka buufaman dhiibbaan ture ifaa hin turre garuu hojii hojjetamu keessatti murtii gara fuula duraa keessaa qooda akkan hin qabaanne garuu ifaa godhaniiruu jedhan wiit woors isaanis raadiyoo sagalee ameerikaa keessatti gaazexeessituu malee nama siyaasaan turre boodarra fedha ofiin soorata ba'uuf murteessan. yeroo addaan qoodamiinsa siyaasaa yuunaayitid isteetsi keessaa kan akka himannaa pirezidaantii aangoo irraa buqqaasuuf dhiyaatu yookaan waraan hojii vo'eef rakkisaa itti ta'uu danda'a jechuudhaan firiidam fooram irraa lataanoot ibsaniiru garuu yeroon akkasii oduu gabaastonni yeroo isaan amanamummaaf maamiltoota itti horatanii jedhan dhaaboliin sabaa himaa keenya kanneen mootummaa federaalaan deeggaraman mootummaadhaan geggeeffamu miti walabummaan baay'ee barbaachisaadha jedhanoot. nutu maallaqa baasaa kanaaf oduun keenya gaariin gabaasamuu qaba jechuun amala mootummaatii jedhu piroofeesar kool garuu amalli gaazexeessotaa immoo qajeelfamni gaazexeessummaa gabaasa gam lamaanuu gabaasuuf dhugaa irratti kan hundaa'e ta'uu qaba amanamummaa qabaachuus qabaa jedhan erga bara 1942 olola naaziitti duuluuf hundeeffamee qabee walabummaan gabaasaalee raadiyoo sagalee ameerikaa akka eegamuuf seerawwan hedduun ba'anis dhaabichi walabummaa of eeggachuuf qabsoo ofiisaa qabsaa'ee jira fakkeenyi hedduu keessaa hangi tokko jalqaba bara 1960mootaa keessa raadiyoon sagalee ameerikaa yeroo lola qabbanaaf waraanni niwukilaraa jalqabuuf itti dhiyaatee ture akkasumas muddamni cimaan tokkummaa sooviyeet yuunaayitid isteetsiif kuubaa gidduu ture waa'ee rakkoo sanaa gabaasuuf mirkanuu dhaaba odeeffannoo yuunaayitid isteets kan yeroo sana isa to'atuutiin ala dabarsuu hin danda'u ture bara 1974 innaa kachachala malaammaltummaa pirezidaanti niiksan aangoorraa akka bu'an godhe gabaases raadiyoon sagalee ameerikaa aangawoota dhaaba odeeffannoo yuunaayitid isteets kanneen oduu gaarii qofti akka gabaasamu barbaadan waliin walitti bu'e boodar innaa seenaan niiksan gaariin ta'in gabaasamu oduun gaariinis darbuu qaba akka jedhu irratti walii galan bara bulchiinsa joorj h w bush dhaabbati odeeffannoo yuunaayitid isteets leellisaa diimokiraasii lammii chaayinaa gaang liizii erga bara 1990 keessa gara ameerikaatti godaananii booda vo'n gaaffiif deebii akka waliin hin geggeessine uggure. faang beejing kan jiru eembasii yuunaayitid isteets keessa erga dahatanii booda waashingtan seenaa isaanii akka itti hin fayyadamne walii galan dhimmuma wal fakkaatuun bara 1997 keessa bulchiinsi kiliintan qabsaa'aa mirga namaa lammii chaayinaa wee jiingsheng hidhaadha akka gadhiisaman gargaaruudhaan kabroon akka hin gadhiisamne dhorka jechuudhaan gaaffiif deebii raadiyoo sagalee ameerikaa waliin geggeessan akka qilleensarraan oolle ittisuu yaalee ture haleellaa fulbaana 11 torban tokko booda ministiriin dhimma alaa kan yeroo bulchiinsa joorj w bush hoogganaa taalibaan mullahaa umar kan osamaa billaadiiniif afgaanistaan keessaa dahata kenne waliin gaaffiif deebii akka hin geggeessine ugguruu yaale haleellaa fulbaana 11 booda hiree vo'n qabu erga dhaabbatichi gaaffiif deebii kana hanga tokko dabarsee booda mariin jiru itti fufe aangawoonni bulchiinsa baaraaq obaamaa keessaa hangi tokko gabaasa dhaabbatichaa imaammanni alaa yuunaayitid isteets faallaa finxaalessummaa dhaabbachuuf akka inni dursa kennu hin calaqqisne jechuun yaaddoo qaban ibsaa turan.